hello my country people. how una dey This is boring gist tv my people i greet una according to that time yes so i don land i don show yes my pipo na this gist wey i dey talk about na concerning queen naomi and kabiyesi matter, my people? and i know say no be news again wey we dey hear say union fife want queen naomi to come back to the palace but my people, o oh, the secret why queen um union fife actually want queen naomi back dem don review am my people. Oh, all these gist wey beside the gist so allegedly nefa na allegedly yes according to the thing tin they talk, when I know say um, only of ife and queen naomi they get their own they get their own issue and based on this whole issue wey be say dem get sometimes the way some people they they react about uh, Queen Naomi and Kabiyesi matter, e get as e be. Yes, according to report, we dey hear say Ooni of Ife that yesterday night, this soldiers come out where they say Ooni of Ife go meet uh, eh, Osun uh, eh, governor wife uh, make them uh, help and beg make Queen Naomi come back to the palace. Even sef the woman sef come confuse say ah no be this Ooni of Ife wey be say they marry um, the uh, eh, seven wife uh, wey don marry six wife the seventh wife on its way wetin e wan come take queen naomi do people come dey read meaning to this whole thing say ah ah or is there anything uh, eh, dem don dey let us they know wetin be the thing. after all queen naomi na come and im tok say im no to marry this man again even when queen naomi mother beg beg beg beg. queen naomi come back to the palace queen naomi say e go kpai herself say make anybody force her say may come palace for those of una una they say make we don't move on say e old too much Not be only she be the queen when e don't leave queen naomi don't move on tey tey e don't move on rather na una e, kabiyesi na im dey fill space e never fit fit fit see fill the space where we say queen naomi leave up till now so my people o oh, now so kind people they say The reason why be say kabiyesi want Kwenomi to come back hmm, my people una no go believe na wetin some people talk o oh, this gist wey they dey now allegedly so say um, Queen um, kabiyesi want to lure Kwenomi back to the palace if he lure Kwenomi back to the palace he will come collect tadenika work for from im hand say na wetin Ooni of Ife dey find be that say if not so i want to talk and say he marries his wife He marries his wife Now come naomi na e come want make e come as per what now? which position naomi go come there? which position after after I don't marry six six women the seventh one according to gist he don't on our way dey come na on saturday here now they say they go do that one marriage una dey see am so and kabiyesi know wetin e dey do e dey buck dem the women e according to report to oh, allegedly dey say e say women don take am do yeye say dat thing wey queen naomi do do am na oda women na dey go suffer am na dey go hear am and na transfer aggression all the pain wey be say the heartbreak wey be say and the breakfast will be say Now, now serve over. Now he say hmm, never in history this kind of repeat itself again say he go marry them full the palace pack them like geisha and sardine full the palace so that no there will be no room for anybody to make guy for her. now we hear say only if I want to trick queen naomi enter the palace so that queen naomi him go come collect am then he carry for your hand but my people o oh, if una look this gist very well. i never really want to believe say kabiyesi get that kind hidden agenda as per what na you want to collect adenikawo from queen naomi so that wetin go come happen wey e give the pikin if you collect adenikawo e go can't give am to who na to Miriam or ashley or Toby. no be who born pikin I im go take care of him pikin very well eh because as marian dey now marian we hear say she don dey put cloth for belle say she get belle my people i no know i no fit vouch for her say na wetin she do be that but some people say yes say she she dey tie belle she dey put cloth for belle say she get belle my people e, if if if una feel say she dey put cloth for belle that one concern na because one thing i know be say anybody wey dey get belle after nine months if you e no born na me say e don get belle be that so make we dey watch make we dey see because as far as i'm concerned all these women wey be say Ooni of Ife marry na so so old old women na dey full am women wey be say dem don dey menopausal stage or dem don dey enter premenopause so mm, i no go just talk o oh, go just dey look dem so my people o oh, now another group of people dey make us dey know say Eh, na lie na some people dey talk say kabiyesi say na lie na people dey talk say kabiyesi want to collect tadenika work for queen naomi hand now people say make kabiyesi leave queen naomi alone im don marry all im gbogbotigbo women all the uh, harvard and the rest e don marry dem say so make e enjoy im marriage if you don still dey satisfied with the ones wey you marry make e single ahead go look for because These women self when they marry self, they no get shame. People they are say they no get shame. How can six women hey one man? Now wow, six, six women hey. This they occur my people. The thing they see they surprise me. Oh, Ogbongi the women no big bike kpai, no be queer queer women. Hmm. Is it that husband can finish or husband can scarce so they we don't know. so my people, o na the thing wey we hear be that, meanwhile another gist another gist wey dey fit our ear be say we hear say hmm, ashley don chop belle full yes ashley don chop belle full ashley carry belle but as me and una dey talk na ashley after the whole gbas gbos wey dey happen between her and kabiyesi and eh, tobi she don finally go back to uk to go resume work na wetin dem talk dey say ashley don go back to uk to go hustle una know say um, oni of ife no dey give shishi yes o oni of ife no dey give shishi so if you marry am finish you have to go and work out your your salvation with fear and trembling so because una know say the time be say um dem bring out um, marian picture when dem introduce marian to With the internet law say Ooni of Ife marry oil magnate woman wey be say dey work for oil company oil tycoon uh-huh. so we come dey say her ah, na wow um, so if Ooni of marry this oil tycoon oil magnate that means she don she go stop the a work she go come dey with for Ooni of for palace for where Onion Fife don dey give shishi. As Onion Fife dey marry their friend. you go tell them say, go back to your workplace. no call dey do FZ e queen for here because no salary for FZ e queen. You better focus on your work. So all of them dey work. Oh, hmm, no be what all of them dey work, including Mariam. Yes, because people dey think say Mariam go go resign for where. Mariam no resign. No, oh, Mariam dey do her work. Oh, her couple with all the loan wey dey say e collect for jaja Mo matter my people allegedly i no know whether um, queen mariam collect loan no i no know but na wetin some people talk dey say she collect loan no when she take give kabesi money make kabesi build that the hotel when, sorry the mall not hotel sleep don dey catch me i don dey talk anyhow now yes the mall the ojaja mall So my people o na di thing wen e dey there um hmm, Hauwa ah, with Mariam that one um that one They say you go invest money for public gbola um hmm, Hauwa o so but una know say as Queen Mariam dey so people dey say na money na im e take buy the seat say na money o um say na the kind based on the kind of body wey be say e give oni of ife na make oni of ife make am number one now people dey accuse mariam say she be bad woman if no be say she be bad woman why she go why during her time na things come turn around so tey kabiyesi come marry marry reach ten hmm. my people na wow my people na here i wan stop o oh, better sleep dey catch me sef i no know wetin i dey talk for this video again better sleep